ఇది Newsweek Amerik. Newsweek Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 20 mu Rwanda ni kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu murashobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresse voa radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitavye Imana ku munsi wa gatandatu w'ibintu biturangije afise imyaka mirongo umunani urupfu rwiwe rwatangajwe n'ishyirahamwe ry'iwe Kofi Annan Foundation rikorera mu gihugu c'Ubuswisi iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko Annan yitavye Imana inyuma ko arwaye mu kiringo gitoyi yamara ntaco iryo shyirahamwe ryavuze ko catumye yitaba umuremyi Kofi Annan avuga ko yahinduye uburyo ishyirahamwe mpuzamakungu rikora yarahawe agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe yabaye umunyafurika w'umwirabure wa mbere yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yayoboye iryo shyirahamwe mu kiringo mu biringo bibiri by'imyaka itanu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi n'igihe kitari coroshe caranzwe n'ibitero vy'umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda mu bisagara vya New York na Washington mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe n'igitero ca leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu ca iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hamwe n'urugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu makungu yamara harababona ko iragi ryiwe ryatosekaye igihe yarajejwe ibikorwa vyo gucungira umutekano mw'ishirahamwe onu igihe haba ihonyabwoko mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane n'irihe ragi yoba yasize muri rusangi ni akahe karusho yoba yagiriye amakungu na cane cane akarere ka afurika ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Zenoni Chainzi muhinga mpanuzo jambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi politike n'iterambere ari mu gisagara ca Toronto mu gihugu ca Canada twatumiye kandi Gamariye Ndaruzaniye yigeze kuba ambassadeur w'u Burundi mw'ishirahamwe ONU akaba yakoze ku gihe ca Kofi Annan yahakoze ku gihe ca Kofi Annan ari mu gisagara ca New York muri leta zunze ubumwe za Amerika batumire ndabaramukije
neza Fidel
Ego neza mwese Ego ntangurire ku mushinga ntaye Gamariel uh, mwa aserukiye Burundi mwishirahamwe ONU mukakora ku gihe ca Kofi Annan urupfuguye mwagwakiye gute
Eh murakoze bisa no kuntera iteka kumbaza Kofi Annan uwo muntu asize umugani mwiza mu migenderanire y'ibihugu mu isi kandi yaranabishimiwe akiri umukuru w'ibiro bikuru bya ONU mukuru hagashimwe kitiriwe Nobel afatanije n'ishyirahamwe n'ishami rya onu yarongoye yaronse kuri nobel rero kubera ibyo yari yakoze inyuma y'uko ingwano zatumye icyo bita gerefuwaze gihera aho uruhome rwa berere rwasambutse hanyuma ibihugu byari mu ikoraniro ry'amarepubulika soviyetike yari yasambutse yarakoze ibintu bitari bike naho byari bigoye mu kurondera amahoro muri icyo kiringo ni umuntu rero uko twumva ku isi nanjye ndabishyigikiye asize umugani mwiza mu migenderanire y'ibihugu mu isi
yego nawe umushinga nteze none icyanzi mwakiriye gute urupfu rwiwe
urupfu rwiwe eh, twarwakiriye eh, urabona umuntu iyo ashengeye eh, yahora afise i- icyo ahanura ku isi cyangwa icyo yakoze abantu baribaza bati uyu muntu ashengeye yari ameze ati utamuzi akabaza uwo aramuzi ati yari ameze gutya agashinga intahe none rero uyu muntu w'umunyafurika yarongoye ishyirahamwe yabanje ishyirahamwe ryose ryabanje kurongora inteko za onu zishinzwe umutekano ku isi ndakeka ko ari aho twohera hanyuma tukajabuka tugashika mu gihe yari arongoye yari umunyamabanga mukuru wa onu ngira ngo anani twomuraba muri ibyo biringo bibiri yego yego cyane yego reka n- nivyo duhere kuri ico gihe yarajejwe ibikorwa vyo gucungera umutekano nico gihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda hakaba n'ubwicanyi bukabije bwabaye mu gisagara ca Srebrenica eh, muri eh, mu karere ka Balkan aho aba Islam baba Bosniak bishwe ibihumbi umunani eh, bishwe n'inteko z'abaserbe eh, bo muri Bosnia Ah, Samantha Power yigeze guserukira Amerika mu ishyirahamwe ONU yavuze ko ubwo bwicanyi bubiri ah, bwabaye muri ivyo ivyo bice bibiri ah, izina rya Kofi Annan rizokwibukwa mu mateka rizoba riri ha- ryibukwa rifitanye isano n'ubwo bwicanyi bukabije Ah, umushinge ntahegamaye mu bivuga kwi
eh, ati imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu murumva uko nubivuga ngiye abantu barabivuze cyane rwose eh, haba mu bihugu byahora byitwa yugoslavia kera byo mu itabi bya srebrenica na na serbia na kosovo haba ihonyabwoko ryabaye mu rwanda byavuye kuko isi yasa n'itakifite umurongo umwe wo gutegekwa kuko i- ibihugu byiganje mu isi eh, kimwe cari cahungabanye icyitwa urss hasigara rero kwirondera nibaza yuko muri ico kiringo ingwano zabaye abantu bamwe bashobora kugomba kwikukira cyane cyane mu bihugu bya- bya- vy'iburaya eh, byo mu buseruko byatumye haba ibintu bigoye cyane uwo muntu rero yatwara eh, kumwe mu mahoro umutekano ku isi yari mu kazi gahambaye ariko yari muri ako kazi atanga raporo ku bakuru biwe niho rero ntategera neza niho yasabiye ikigongwe onu kuko muri peacekeeping yakora siwe yafata ingingo yaha raporo umukuru wa onu yari gucuruza ubucuruzi yari na conseil de sécurité igihe rero raporo zaje n'ingene zasubizwe nk'ibyo i rwanda tu- turi hafi raporo yo kwa dareri yagiye n'ingene yagenze barabivuze cyane ngira n'umunsi muri iyi yandi nshobora kubito- kubitombora ngo bihere nagira mvuge rero icyo nibaza kuri kopi ya nani gihambaye kandi kimuha ingufu zikomeye aho abereye sekireteri generale de l'onu kopi ya nani yavuye wenyine agenda imbere y'abanyarwanda agenda asabira ikigombe onu aremeza yuko onu itakoze ibikwiye kugira ihagarike izo bwoko mu rwanda yongera asaba ko isi yose yokwemera ko yagize esheke mu gutabara abanyarwanda muri icyo kiringo guhera aho rero izo ngugu ziwe ntuja gusaba ikigongwe igihugu cy'u rwanda nibaza ko byamuhaye iteka rikomeye gusumba nihaba harabaye ikosha akaza akaryemera imbere y'abanyarwanda kugira ati ubu ubu twarabyemeye dusigaye gufasha ingene twuva muri ako kaga niho hari ingufu za kofi anani rero uca bugufi ari umukuru wa onu akemeza onu yuko botaba ikigongwe biga- bikemerwa niho rero mbona habaye ingufu zo gushinga ntaye kandi bwomubaha hose n'abandi ku isi abategetsi bagira amakosa ni benshi no mu bihugu byacu abakora amakosa ni benshi bagaca bugufi bagasaba ikigongwe ibihugu byabo kuko batabigiriye neza ntihafite ingufu rero za politiki zihambaye hemeye icako cyakozwe waratumiye ugasaba ikigongwe hanyuma ugakosoha niho nuhagarara jewe yego ubanza byabaye dosiye ntazo mfite ngaha nazikurikiye mugabo zifata umwanya muremure ariko ingumu mbona kuri kopi ya nani uko kwemera icabaye kwemera gusaba ikigongwe kwemera kubandanya gukorana n'abasigaye kugira ngo bubake ikomere nibaza yuko ari ikintu gihambaye ari ingumu za kofi ya nani ntumva henshi ntumva mu bihugu
yego shimikiyako cyane n'ahandi za raporo za senica canke z'i rwanda biranse mu bitabo byinshi ko bisigura cyane tubaba duteba rero nagira ngo abigize ngaho yego murakoze radio ijwi ry'amerika i washington dc turiko tuvuga ku rupfu n'irarya uh, kofi annan uh, biravugwa ko kubera ivyashitse mu rwanda mu nyuma yaho uh, muri ico gihe nyene yarajejwe amabanga y'uku y'ibikorwa by'inteko zijejwe gucungera umutekano za onu yarekuriye ibitero by'ishyirahamwe otan ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'iba hari otan muri bosnia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu mwibaza umushinga ntaheze none cyahinze ko yoba yakuye ikigwa kuri ibyo byabaye mu rwanda muri icyo gihe muri bosnia
biragoye kuko ibyo bihugu ego niko byombi bosnia n'u rwanda aho bihuriye ni uko ari ababosiniya bonyine abo babanyi barwanye bagiye kubanguranya muri bosiniya intambara ntiyavuye hanze yavuye mu gihugu kimwe kwa bene gihugu kimwe no mu rwanda byabaye gutyo ariko mu by'ukuri ntabwo ari intambara kuko intambara ihuza imirwi ibiri yambariye intambara ifite ibirwanisho inteko zibiri zihanganye ariko ari mu rwanda ari aho muri bosiniya hari abica n'abicwa abicwa ntibaba bitwaje ibirwanisho baba ari imbokoboko aho niho bihuriye ibyo muri bosiniya n'ibyo mu rwanda ariko ahandi bihuriye bwa gatatu ni uko byahiga ubwoko hombi ubwoko byaronda ubwoko ubwoko kanaka kanaka tubuhonnye aho rero ibyo bintu bitatu nibyo bihuza u rwanda byabaye mu rwanda byabaye muri bosiniya ariko igituma igituma byabaye aho hantu habiri gushikaho ubwoko bushaka guhonnya ubundi ibyo bintu biri n'imizi ya kure aho niho bidahuriye gusa ibyabaye muri bose n'ibyahuriye mu rwanda gira amahoro murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite gabin uratwumva
ndabumva murakoze radiyo ijwi rya amerika kumpa umwanya ngo ntange igitekerezo nitwa gabe wandinze ndi mu rwanda mu karere ka musanze mfite ibibazo nka bibiri nashaka kubaza ku wahoze ari umunyamabanga mukuru ni bwana kofi anani watabarutse muri wikendi ishize icya mbere kiragera kiti ese ni uruhe ruhare rufatika aba yaragize mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda cyane ko we yayoboye loni nyuma gato ya jenoside icyo murakiyinsubizaho cyane ko nigeze kumva mu minsi ishize bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu mbere byamuvuzeho kiritike zimunenga gusa mbyemburi zishima kandi wenda sinzi niba zaba zihari ko muratubwira icya kabiri ntabazaga ndetse buriya ubundi bwo yabasize iri herage muri rusange ku makimbirane agenda agaragara n'uburyo bwo kuyakemura murakoze ijwi rya mbere murakoze umushinga ntayega mariyeri mwo mwishyura
yego cyane murakoze umushinga ntayega ibyo yashyikirije na genera byumvise byarabaye ko ibyo mwatangurira gutangurira ko ariko ubwa mbere nagira nibutse ingingo zifatwa muri yoni umuntu ashinzwe amahoro n'umutekano araba zijya ngabo zirabaho n'umutekano abari munsi y'umukuru wa onu niwe aranka raporo yiwe tweteje intihari abo bose bakaba bafite icyo bishura ku nama nkuru y'umutekano y'isi konseye sekirite ifata ingingo nk'izo ingingo rero yo kurungika abasirikare bo muri osa muri bosniya n'ibyo guverinari yari ashinzwe urwo ruhara rwa peacekeeping zirafatwa na conseil de securite zifatwa n'umuntu umwe biva kuri raporo yabahaye mugabo nuko no mu rwanda ni uko nacyo gituma aho yaza gusaba imbabazi yadusabye ku izina rya onu itashoboye gukora ibikwiye onu rero yose conseil sekirite twese general ingingo bafashe nizo za onu ariko ibiro bishinzwe umutekano muri onu nibyo biba byakunze inkuru byatanze raporo y'ibyo n'ibintu bigenza aha rero nibaza yuko nagira nsubiremo ni ukuri twese twibaza yuko ninde yari guhagarika icyo kiza kibi cyateye u rwanda n'ahandi n'aho hasi munsi y'uburundi byari byabaye mu cyanya gatatu nibaza yuko igihambaye ni ingene mu nyuma uwo mukuru wa onu yabyifashemo nk'umushingantahe ku bwanje ibyakurikiye rero muri onu ankete zose zakurikiye z'ibyagenze kuri jenoside yo mu rwanda dushyika n'aho ubu igera yuko hari umunsi wo kwibuka ihonyabwoko ry'abatutsi mu rwanda ni uko onu yabikurikiye ku maraporo itangwa n'abo bantu mu myaka umunani icumi kopi ya natwe z'ejenyihari nuko yo onu yabandanije kurikira ibyabaye mu rwanda yarakoze neza ku bwanje gushikaho yemeza ko ihungabwoko ry'abatutsi mu rwanda ryabaye kandi ko isi yokora ntibisubire ntibikabe ankora murakoze ibyo nibaza onu yakoze kandi ari sekretari generale ari we mukuru wa onu nibaza ko yafashije murakoze murakoze tuze ku mirongo ya telefone kandi dufise samuel samuel uratwumva
mwiriwe neza mwiriwe irindi zina naho uri
ni kwizera imana samuel ndi mu ndi bujumbura mu burundi yego ikibazo canke iciyumviro
Ah, icyiyumviro ni uko ubwa mbere bwo bwo nobanza gusabira iyo nyakwigendera kofi anani imana imakire mu bwami bwayo Eh, eh, hama kandi urumva ah, navuga ko afurika yose baca yifate- yo- yifatikanya n'abanyegana mu ku mu kwibuka iyo ntwari ya afurika kuko turavye ivyo yara- ivyo yaro- ivyo yaranguye igihe yari yari- yari arongoye kujya mu muryango w'abibumbye wa oni ubona ko ari umuntu yari umunyamahoro yashyize amahoro imbere ibihugu bitandukanye muri zirya manda zibiri yatwaye oni ubona ko ari ibintu byinshi byahindutse ama nkaca nagira nce mbaza mbe nk'ubu uye ubu afurika izosubira kuronka uyi- u- umu ko ko ku byo na- nasohoje namenya ari uko ko namenye ko oni mu ku- kurongora oni iyi migabane ine isanzwe igize isi igira kurakuranwa nagira mbaze igihe afurika izosubira gushikirirwa kugira ngo nayo uwo doba ari umunyamabanga mukuru wa oni azoba ari umunyafurika icyo mbaza nk'iyo nk'iyo ah, umugabane kanaka ushikiriwe we nka- cyane cyane nk'umugabane wacu wa afurika amatikere cyane ibintu ibintu nyamukuru bisunga kugira ngo ba- batange uwo mukandida ah, iyo uwo mugabane utanga umukandida umwe ari bo bose ibyo bihugu biba bigize uwo mugabane byashyigikiye murakoze
aya murakoze nawe Ego, uh, umushinga Gamaliya nibaza ko mwakoze mu mwishirahamwe mpuzamakungu ONU muserukira Burundi murazi ingene rikora mwa mwishura kuri ico kibazo
yego cyane eh, nibyo ibyo yavuze onu irateka amateka igenere irondera eh, irondora irondera urongora eh, onu
Alo?
hari abavuga benshi murambabarira hari abavuga benshi Ego, ha, ha, hari abana bavugira hafi yanyu sinzi ko mwokwigirayo.
oya si wanje Ah, si, si wanyu. Okay, mubandanye.
okay Eh, nagira eh, mvuge na nishure samuel ubwa mbere yagize neza cyane rwose ku sengera gusabira ku mana uwo mushinga ntahe no kwifatanya n'igihugu cyo cagana eh, kugira ngo eh, tumusabire ku mana twongere tumuvuge ivyo yakoze ivyo abajije n'ingene batora umunyafurika eh, muri oni amategeko ariho rotation ni ukuvuga barakurakuranwa mu mazone yashinzwe nka afurika iburaya aziya amerike eh, bita amerike latine hanyuma mugabo uwo muntu bashikirije aratorwa turavye nka afurika guhera kuri butrosi gari yagize manda imwe yakurikiwe na kofi anane yagize manda zibiri za zitatu zabaye imboneka ari mu bwa mbere rero eh, sindoshobora kubisigura byose muri umwanya mugabo nibaza yuko atagihindutse uko bigenda ubu hari uri w'iburaya eh, mushinjantare guteresi nibaza yuko mu minsi izokurikira abantu bo muri aziya canke muri amerika latine bazogerageza kurondera nabo ubaserukira iyo ni amategeko asanzwe ariho azwi na bose ya rotation ariko hariho amatora aho ya politiki iriho agira ukundi nk'ubu byabaye ku banyafurika ari batatu barakurikirana manda zitatu ibyo rero ngira ngo afurika izomara akanya yuko ujya gusura gushikirwa imbere inyuma ya guteresi nibaza ko kumbura ashobora kongerwa cyangwa hakaza abandi muri aziya cyangwa muri amerika latine ibyo rero ngira ngo ni ukurorera akanya gatoyi ariko politike y'isi uko igenda ntawubimenya ari nawe ukenera yuko haba umukandida bishimiye bakunze aba muri afurika bigashika ibyo rero ni inama nkuru y'umutekano n'ibihugu bijya inama bikabishinga biba ari derogasiyo mugabo yego murakoze radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo ine na gatanu inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose ryashyizweho mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo amatati yari ku isi nyuma y'uko ingwano ya kabiri y'isi yose ihitanye abantu isinzi ikonona ibintu byinshi cyane mu karere k'iburaya ariko umuntu yitegereje gushika ubu aya matati n'izo ngwano ntizahagaze ni ukubera iki umushinga ntabize none icyanze mwo iri cyo mubivuzeho
ego cyane fide ibihugu byamye mu ntambara ikinjana cya mirongo ibiri cyaje ari gahebuza gahebuza kuva isi kiremwa ntibyari bwabe aho intambara ikwira ku isi yose intambara ya cumi na kane gushyika cumi n'umunani mu kinjana giheze bayita intambara ya mbere y'isi yose yabaye hafi ku isi yose abantu imiliyoni zirenga mirongo itatu baratikira mu ntambara ya mbere ya cumi na kane na cumi n'umunani iyo ikwega ikwega iyikurikira ikwega iyikurikira mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itatu n'icyenda gushyika mirongo ine na gatanu iyo rero iza ari amayobera ayobeye byose abasirikare bapfuye muri iyo ntambara ya kabiri y'isi yose bashika miliyoni mirongo itanu ibyatikiye sinovuga ngene bingana nabo ntibabizi abo basirikare bapfuye bari abasore ntibari abatama abanyaburaya baracitse uruti rw'umugongo harya mu myaka itarenga mirongo itanu mu buraya bonyine abanyaburaya bateye intambara zibiri atanumwe itashikiriye yitwa umunyaburaya ntatoye iya kabiri izaragakura iterwa n'abanyaburaya batera abandi banyaburaya bandukiza isi yose yose yose n'iwacu mu burundi harya harya mu rwanda twarashikiriwe n'iyi ntambara ya kabiri y'isi yose eheraba mu ntambara ya kabiri y'isi yose inka zarahahoneye zigenda kubagwa zibagirwa abasirikare aha abantu bakuze gato baribuka umugirigi yitwa taso taso niwe mugirigi yarangura inka zo kubaga kugira ngo abasirikare b'abanyamahanga nta murundi yari umusirikare icyo gihe kugira ngo abasirikare baronke icyo barya abarundi barashikiriwe kubera ko bategerezwa ku- gu- kwikorera ibirwanisho n'ibifungurwa by'abaje kurwana naho batarwaniye harya iwacu harya bategerejwe kuva mu Burundi no mu Rwanda baraduga baraduga mu Buganda bararenga bararenga bararenga Ethiopia gushika no muri Misiri ego eh, mubice Urumva rero, eh, mubice muri icyo gihe magufi abanyaburaya Eh, barakenyaguritse Yego.
hanyuma harya bagize bati reka turuhuke gatoya biza rero noneho biva iwabo intambara zirimuka ziza muri afurika rero ziraka indaro muri afurika muri aziya muri amerika y'epfo intambara zira- ziraka indaro zihagarikiwe zakijwe n'abanyaburaya hanyuma ubu u- ubu u biriko biracureha ku isi yose kuko abantu bararushe bagira baruhuke keretse nihagira ikindi caduka caduka kigatera iyindi ntambara ya gatatu y'isi yose ntawe uyifuza iragahumirwa Yego. Radio Ijwi rya Amerika uh, iryo shyirahamwe ONU ntirikora gusa mu gisata ca politike n'umutekano rirakora no mu bindi bisata ari byo gufasha abanyagihugu uh, mwitegereje muri ivyo bisata bindi naho twabonye muri politike no mu byerekeye umutekano rishobora kuba ritashoboye guwamika intambara ziri ku isi um, ariko kubiza bindi bisata hari uruhara ruboneka zi- zi- iryo shirahamwe ryakoze mushobora kubiducira ku mayange umushinga wa Mariye
ikibazo kigoye sinzi ko ndabishobora Eh, ariko eh, muri ico kiringo umushyantare kofi anani yarongoye undi yaritayeho cane gose bose bivuze amahoro ku isi Eh, twabivuze bitari bike byo muri yugoslavie eh, ivyerekeye iwacu iwacu nuko twavuze eh, twaje tuvuga u rwanda gusa ariko ivyabaye i burundi eh, amahoro yarusha nibaza ko yashitse eh, kuko kofi anani yari arongoye ni muri ico kiringo yategereye ko kuganira kumvikana akaturukira abafasha bakerebutse nyerere na mandela nawe akaza nu- agatuma agasinya nawe nyene ku izina rya onu isezerano rya arusha nibaza ko yafashe cane gose kugira abandi batikire ico kiringo c'amahoro hanyuma bituma impunzi zari Burundi kuva mirongo ine kuva mirongo itandatu na gatanu gushika mu mirongo icenda na gatatu bashoboye gutaha amahoro bagasubira iwabo i Burundi bagasaba kubaka igihugu hamwe n'abandi naho bitugwayo ubu amahoro yarusha yatumye impunzi zitari zitaha zitahuka amahoro naco gituma nibaza yuko twoshimira kofi anani ko yarongoye eh, onu muri ico kiringo naritemwe hoho ingene yafashije kurongora ibiganiro vyarusha n'ingene yashigikiye amahoro nibaza yuko tworimushimira i burundi ibyo muri onu yakoze ibitari bike yarahinduye ivyerekeye eh, ukuro- aba- abakozi muri onu byinshi vyarahindutse yarafashije cyane cyane mu by'amagara y'abantu eh, muri ico kiringo ciwe iwe yabikora mugabo yabikorera n'ibisata bimuha raporo kuri we ivyerekeye amagara y'abantu mw'isi yarashimikiwe cane gose ivyerekeye inyigisho n'indero eh, mu bihugu onu yarashimikiwe cane gose nibaza yuko eh, uko tubona bandika muri ibi muri ino minsi benshi si twebwe gusa basigura yuko ikiringo yamaze cyatumye onu itera imbere mu buryo iringanijwe byatumye eh, ingene bitayeho ama- amahoro ku isi bibandanya cyane cyane iterambere amagara y'abantu indero y'abantu nibaza yuko ikiza cya sida n'ikiza cya ebola ingene byagwanijwe onu yarafashije cyane rwose n'ubu biracyafasha eh, muri icyo kiringo yarumviwe n'amakungu aramufasha iyo yabikoze wenyine ibihugu bihanga by'ibihangaye ku isi byarakurikiye eh, umurongo atanze birafasha cyane mu isi ko ibyo byotera imbere naho bigikenewe eh, ko twobandanya kuko tuzobandanya tubandanya kuko abantu baguma bahinduka biyongera murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone eh, John aduteye akamo John uratwumva John
karame ndabumva yego tubwire irindi zina naho uhamagaye uri
ndi ni- ni john nk'isanzwe ndi mu mu rwanda mu karere ka kayonza yego ufise icyiyumviro canke ikibazo ntoya ni igitekerezo nanjye natakaga ku murage bwana kofi anani asize yego
kofi anani ubu n'umurebye mu bihe yaziyemo igihe isi yose wabonaga isa naho iri mu mwiryane kuko nibwo harimo leta zunze ubumwe z'abasoviyete zasaga nk'izivaho ndetse ariko bi- mu karere kacu nka- nko muri afurika nta kintu kimwe wabonaga yahinduyeho ko n'ubundi n'ubu uko byari bimeze niko bikimeze by'umwihariko nko mu rwanda nta ntacyo yakoze habe n'ijwi rye ryumvikanye nibura agira icyo avuga ku byari byabaye ku byabaga mu rwanda kandi nawe yari abizi afite n'ubwo bubasha n'ubwo wenda atari buhagurutse igitekerezo ngo gihite gikorwa ariko nibura yari butange n'igitekerezo kikumvikana ko yagize icyo aga- aga- agaya anenga ku byari biba kandi yari afite ayo makuru kandi u- wongera wongera kumureba ku muri icyo gihe n'ubundi wa- a- yara- yari umunyamabanga hari ibintu byinshi byabaga muri afurika ariko ntagire ijambo ryihuse abivugaho yari abifitiye ubwo bubasha n'ubwo atari we wa- wagombaga gufata icyemezo giheruka ariko mu by'ukuri nanone kofi anani ntabwo wamu ntabwo wavuga gusa ibitaragenze neza kuri we ahubwo hari n'ibindi byagenze neza bwana kofi anane mu gihe yayo- ya- yari ariho mu buzima yaba yayoboraga loni yagiye afasha cyane mu bihugu byabaga bifitemo umwiryane murabona yagize uruhare cyane mu nshingwa ry'urukiko mpuzamahanga rwa rusha rwakemu- rwakemu- rwakurikiranaga abakoze jenoside mu rwanda mwaramubonye cyane mu mu bya- mu byabaye muri kenya muri bibiri na karindwi kofi anane wamubo- wamubona mu bindi byinshi byiza ariko cyane cyane twebwe nk'abantu bari mu rwanda ba- ba- babonye ibyabaye mu rwanda ntabwo yigeze avayo n'ijwi nk'umunyafurika nk'umuntu wari ubabaye eh, wari ubabaye wari ubabajwe na afurika kandi niwe isi afurika yarebaga muri icyo gihe nibura ngo aveyo n'ijwi rike ngo agire icyo avuga a- a- a- yiyameye kandi a- agaye cyane ibyakorwaga gusa yabaye yaracecetse akoresha ingano ze nk'uko zari ziri ntacyo yakozeho muri icyo gihe cyakora aza gushimirwa nyuma y'uko yagize uruhare cyane mu ishingwa ry'urukiko mpuzamahanga rwa murakoze rusha murakoze cyane turagushimiye john radio ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga eh, ku rupfu n'irage rya kofi annan eh, yigeze kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu onu Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri eh, nelson mandela yahoze ayoboye igihugu ca afurika y'epfo mu ntumbero yo gutorera inyishu i- yo gutorera inyishu amatati ku isi Eh, yarashyizeho eh, umugwi umugwi w'inararibonye eh, zigizwe n'abategetsi n'abanzura b'abategetsi muri afurika Eh, uwo mugwi ukaba wari uyobowe na kofi annan Eh, ku bwanyu mubona uwo mugwi wakoze ibiki uri gukora ibiki n'akahe kamaro uri kuragira umuntu abyitegereje na cyane cyane mu bijyanye n'amatati muri afurika eh, mu nshinga ntahe zeno
ibyo eh, uwo murwi washyizweho na mandela hanyuma na kofi anane yarimwo jewe eh, ndiyumvira ko u- uta utaboneka utumvikana eh, eh, mu- nta jwi riseruka risamirana ritera akamo rihanura ryamira numva kandi ndiyumvira ko icyiyumviro cyabaye cyiza ariko nk'uko bishika kenshi muri afurika n'usemerera asemerera ku bantu ba- batari bo kuko abumva abumva ako kaje kuba katewe nabo baba bariko baramara abantu umara abantu nawe ntiyumva ni nk'urya amakoma urya amakoma nawe ntiyumva kandi nabo nyine baba bariko bararya amakoma ntiyumva ntintabona maze rero kugira ngo ako kajwi gashike kwari gu- kari gushikirizwa abagowe abazahajwe abariko barahigwa abariko barangazwa abari mu bukene abo o nibo bari gushikirizwa iryo jwi bati nyabura nyabura mwabantu mutegeka afurika ehe ibihugu byanyu birahumiwe ehe ibihugu byanyu bibandanya bizama abandi bariko baraduga mwebwe muja mu ntambara mwebwe muja mu busuma mwebwe muja mu- mu- mu- mu gusahura ibihugu byanyu kandi ubundi kizira gusahura iki- ikigega cyawe wowe urabona umuntu w'umugabo afise ikigega agahengera bugorovye akaja muri cya kigega akagisahura akagenda akagurisha mu mbisha umugore atabizi urabona umuntu agira ibyo aba- abategetsi rero benshi bo muri afurika ni uko bameze maze rero i- uwo murwi abo bantu niyo worara uravuga ntibumva ntibabona Aba- abo biraba nabo ntibo- ntiba- ntibashikirwa nayo niyo nkuru niyo mpanuro yoba itanzwe n'uwo murwi yego naho rero ni ibintu vya afurika bigoreye yego imirwi iriho imwe nk'uwo ariko kugira ngo izishikire bene vyo abo biraba n'inzu y'umwana eh, nashaka ya gukosora uwo mugwi ntugizwe n'aba n'inararibonye gusa zo muri Afrika ni no- nizo mu bindi bice byo byo kwisi Ah, ariko biravugwa ko Kofi Annan mu gihe ariwe ayoboye uwo mugwi w'izo nararibonye yoba yarafashije eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri inyuma y'amatora yabaye muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani aho habaye uruhagarara n'ubwicanyi eh, inyuma y'ayo matora akavuga ko yafashije guhuza eh, Raila Odinga eh, n'uruhande rwa leta ico gihe inyuma yuko habaye ubwo bwicanyi Eh, umushinga ntayega Marielle uretse ivyo hari ikindi uwo mugwi ubona wakoze canke Kofi Annan awuserukira ikintu yoba yafashije mu gutorera amatati muri Afrika no mu bindi bice nagira se ko uwo mugwi uwo mugwi witwa global global elders ni ukuvuga eh, eh, a- ab'inararibonye mu by'isi nak- nagira ngo babwire bamwe barimwo simvuga bose nabo nokwibuka eh, harimwo eh, Nelson Mandela yawutanguye na Kofi Annan hari uwundi mutibuka yahora ari perezida wa Finland Matti Ahtisaari nibaza ko n'ubu eh, mu gihugu ciwe hariho fondasiyo yashinze ifasha rwose abanyafurika n'abarundi mu hamwe inama zigenda kubera helsinki hariho bakimun yahora mukuru wa onu hari uwita brahim yo muri algeri ni uvuga jimi karisero muri amerika desmond tutu eh, canke fernando henrique cardozo wo muri brazil n'abandi b'inararibonye batwaye ibihugu byabo neza baza guhanura nibaza ko icyo kintu gihambaye nk'amakungu yose abona ko abahoze batwara ibihugu byabo bakabitwara neza baka- bagakukuruka neza bobandanya bajya inama kugira ngo bafate amakungu gutegera ibibazo by'isi ni ibintu bihambaye nibaza nicyo gituma ari iteka cyane rwose aho mandela ashengereye bashinze kopi ya nani kurongora uwo murwi n'ubu yari akiwurongoye Eh, ibyo rero baraboneka ku isi cyane nuko batavugira hejuru mu mafondasiyo bashinze izo negosiyasiyo mwumva ziba muravye bajya bazitaba musanga hari icitutu cabo Eh, twovuga nk'ibi uyu jimi kariseri wo muri amerika mu kintu bita habitati mwaracumvise cyafasha abantu kubakira amazu mu gihugu cyarakoze n'i burundi kera ariko niba yakirongoye ngaha muri amerika kigafasha muri afurika n'ahandi abo rero ntibavugira hejuru ni abantu bitonze onu yikorako kugira bahanure iyo hari bigoye barabikora rero ibyo yakoze muri kenya byabaye igitangaza yarabumvikanishije gusika amahoro agaruka bagasura amatora kugira ngo irage ryasizeho iya niyo ryatumye n'ubu aho Raila Odinga n'umukuru w'ubu Kenyatta bariho bashobora gusubizanya hamwe mwarababonye bavuga mu makungu ko basubije hamwe imbere y'amakungu imbere ya kereziya ibyo byose ni ingaruka nziza y'impanuro kofi anani yatanze muri ico gihugu ntibayibagiye mwarabibonye mu minsi yese amatora yabo yaragoye ariko barabivuyemo mu mahoro n'ahandi vyogenda gutyo amatora yamama matati igihambaye ni ukuri yavamo mu mahoro yego niyo mpanuro mbona aba bantu bakora n'ubu baracariho baracakora baguma bakora badahungiramo n'abandi kugira ngo isi yagize neza ushinga uwo mugwi uguma uhanura utaboneka utari imbere ariko uhanura abarongoye ibihugu kwinyaza neza kuko nayo yatewe iryo teka kandi asandaza akirongoye n'iteka kuri we n'iteka kuri afurika n'iteka kuri ghana murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone aho sabato aduteye akamo sabato uratwumva
abumva neza radiyo ijwi rya amerika irindi zina naho uri
nitwa uwimana ikunda israeli ariko bakunda kunyita sabato w'inyagatovu nkaba ndi ahantu bita mu rusenyi ni mu karanyagatovu umurenge wa mubuga i karongi hano mu burengerazuba bw'u rwanda mufise ikibazo canke iciyumviro muterera
inyigiyumvire ariko ndaza gushyiramo n'ikibazo yego eh, nza kubaza umushinga ntaheze
muduge ku ijambo
yego bo nanjye nk'uko john uri kayoza yari abivuze mu kanya eh, nda- nda- ndashaka ku- kugaragaza yuko nashyigikiye eh, kofi anani ku- ku byabaye mu mu rwanda kuko yari umunyamabanga wungirije wa loni ntabwo yigeze agira uruhare mu kurengera ah, abatutsi bicwaga muri jenoside kandi yari afite ubwo bushobozi nubwo atari umuyobozi wa loni eh, muri icyo gihe ariko nk'umu- nk'umu- nk'uwungirije hari hari yateye yagombaga gusinya ku ku byemezo byafashwe n'umunyamabanga mukuru ariko icyo yangaga byagombaga gutuma kitaba icyo yemeraga byagombaga gutuma kiba abamunenga cyane bikomeye ku- ku myitwarire ye yagize yagaragaje muri icyo gihe cya jenoside ariko nanone eh, nk'ikintu nashaka kuvuga cyane eh, hari abantu bajya bagira eh, batajya bagira ubutwari bwo gusaba imbabazi hari imiryango mpuzamahanga yari ikomeye icyo gihe itagiye itigeze igira ubutwari bwo gusaba imbabazi mu- ku byabereye mu rwanda kandi yaragize n'uruhare mu- mu byabaye cyangwa itaratabaye ariko we yaratinyutse eh, nk'umuntu wa- wari u- wari uri mu muryango wa- w'abibumbye icyo gihe aratinyuka asaba imbabazi bigaragaza guca bugufi abandi bayobozi benshi batigeze bagira uzi ko hari nk'u- nk'uruhare abafaransa bagize mu byabaye mu rwanda n'ibindi bihugu byari bifite ijambo muri icyo gihe bitigeze bisaba na gato imbabazi ariko kofi anani yaratinyutse asaba abanyarwanda imbabazi ku byabaye mu rwanda icyo kintu nkaba kimushimira cyane mbikuye ku mutima Eh, ku- ku kabazo nashaka kubaza eh, umushinga ntahe Eh, ese nubwo yenda ibyagaragaye ibyabaye mu rwanda eh, byabaye eh, ari ikibazo gikomeye cyane bikagira n'ingaruka ku mu- ku- ku- ku muryango mpuzamahanga ariko hari abantu bagiye bakora ibikorwa runaka bakiriho ubu ngubu bikaba ntibivugwe ariko bakagaragazwa nk'intwari cyangwa se ibigwari ariko bamaze kwitaba imana batakiriho badashobora kwisobanura ndabaza kubera iki eh, usanga iki- icyaha umuntu yakoze cyangwa ikizakoze bivugwa ari uko amaze kwigendera ari uko amaze kwitaba imana nyamara ntibivugwe akiriho eh, nka- nk'umushinga ntaye abona ari ari ukubera iki umuntu avugwa ari uko atakiriho murakoze ni misabato wo mu karere ka karongi hano mu murenge wa mubuga i karongi imana iba mugisha radiyo yacu dukunda murakoze cyane Eh, mumwishyure zenoni cyenzi
Eh, avuze ati mbega ni kuki ubu abantu benshi bavuga bati eh, umushinga ntahe eh, kofi anani ya- yashengeye ubu akaba ariho bamuvuga imbere y'uko ashengera atawarakimwibuka hari ibi- hari ibi- ibituma i- i- i- kenshi muzobibona abantu bara- barakora ibintu bikomeye ari mu muryango ari mu gihugu ari mu mashyirahamwe abantu bagahengera bagiye kumushingura hariya ku mpanda bati uyu muntu yari gitangaza batehera ibintu yakoze mugatangara uyu ni wa muntu ejo twari kumwe nahora ngira ngo eh, ni umuntu asanzwe none yakoze ibitangaza abantu barataka barashima umuntu iyo yikebanuye rero ndazi umuntu yigeze kuvuga ati rero nzovuga neza umuntu atarapfa sinzomuvuga umunsi nzoba mpagaze hejuru y- y- y- y'icyobo nzomuvuga kiriho ivyo nivyo totegerejwe gukora tukavuga umuntu akiriho ariko kubera ko dutinya urupfu natwe tumuvuga yashenge ngira ngo ni ubwoba tuba dufise gira amahoro murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Ah, abantu benshi nk'ababa mu bice aho hari intambara ku isi baribaza igituma ishyirahamwe onu ridashiduka ngo rize buno nyene rigerageze eh, gusukamwo mabisi Eh, twariko turavuga nka- nk'ubwo bwicanyi bukabije nk'i- ihonyabwoko ryabaye mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ubwicanyi bukabije bwo muri eh, Srebrenica Ah, umuntu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ariko umuntu akibagira uravye nk'ibihugu by'ibihangange bigize iryo shirahamwe n'ivyo bite- bifisemo igihagararo kinini bitanga intererano nyinshi mu shirahamwe ONU ugasanga bifise inyungu zitandukanye ivyo bigatuma iryo shirahamwe ridashobora gukora neza Eh, nkawe mushinga ntahega Marie wa wakoze muri iryo shirahamwe serukira uburundi uzi ingene rikora woshobora gusigurira abantu gute bibaza igituma ishirahamwe ONU habaye amatati rica- ridacariza buno buno nyene
Eh, murakoze si sintegereye neza ingene oniyoka ishiduka buno nyene kuko naho biteye abantu barazazanirwa ntibatabare n'ingoga raba ibyo iwacu i burundi duhereye mu ijana na gatatu umukuru w'ibihugu agandaguwe hanyuma mu gihugu hagandagura aba- abandi bantu bamwi- bamwi- bamwi- bitira ku- ku- ku- guhora uwo mukuru w'igihugu oni kugira ibitegere ifata umwanya kubitegera rero intambara iteye ahantu ivuga iwacu nagomba gufata iwacu n'impaka kubera ico i- abantu baho batabisiguye neza ngo babone ko bari mu kiza batabaze biragoye kubatabara kuko niba bariko barigwanira oni rero ibanza gushishoza gutohoza bigenze gute nico gituma yikora ku yandi mashirahamwe ubu iwacu i burundi yikora kuri east african community kuko ari bo baba bayi kumbuye bovyumva gusumba boshobora kubasigurira ico kintu cabaye muri ico gihugu babanza kwikora kuri abo babanyi kugira bumve neza icabaye niho ibiri kuko birazana uburyo iha abo babanyi kugira bate- bumvirira bari mu ntambara onu rero nihiri n'ubu aho intambara itanguye onu yikora ku bari hafi babitegera kugira bayisigurire ingene yoshobora gutabara nico gituma biteba rero ariko si uko atari ibiri ikimenyamenya ni burundi n'ubu niyo ifasha eac kugira ifashe gutegera iby'u Burundi hanyuma ibiduze muri oua ibonye abo bantu bose bategereye canke ico bayihanuye niho ifata ingingo kuko yagiye inama nabo basangiye eh, urugamba wo gutabara aho hantu nibaza rero ko ni- idashobora kutayitaba uwo munsi kuko ntibayiteguza hari n'aho bayinyegeza hari n'aho bayibesha igihe cya jenoside yo mu rwanda ushika bakita abantu hariho umuntu avuga muri iyo niko ari amahoro mu rwanda atakigoye ibyo rero murumva uvuga ibya kera gusa igihugu cyose kiba giserukiye muri onu muri icyo kiringo hari ibiteye uwugiserukira yama yibaza yuko kumbure babime- babikon- babicungereye neza akavuga ko ibyabo babibona n'aho biriko birayangara n'ubu rero twokwama twikebuka ingene dusigura aho tugwaye turahanyegeza turagomba ko badutabara twahanyegeje icyo rero ntigishoboka nico gituma rero onu ibanza kwisunga abandi bari hafi y'aho hateye iyo ntambara je narakoreye muri cote d'ivoire aho haterwa mu bihumbi eh, bibiri eh, abantu bo muri sedeyao inteko za sedeyao nizo onu yatumye gutabara muri cote d'ivoire bwa mbere imbere y'uko haza abahore kuko aribo babana aribo bategera ivyo bintu n'ingoga onu rero ikora n'andi mashirahamwe yose ku isi rishobora gushisimba ngo bishobore ntivyoshoboka ni ukubitegera hanyuma ingingo ifata muri onu rero umuntu azifata zifatwa n'ibihugu muri conseil de sécurité ya cumi na bitanu ariko bifatira no kubyo ibindi bihugu vyiyumvira bivugira mu nama kugira ngo barabe yuko bahuza n'ibindi bihugu ingene batabara aho hantu sinzi ko mwantegereye yego murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone jean paul araduhamagaye jean paul batwumva
wenda bumva cyane irindi zina naho muri
baramwizigiye nk'abandi mu cyito cya rugomba yego mufise ikibazo canke icyiyumviro muterera
jewe ndaterera yego
jewe nofata kofi anani nk'intwaro umunyafurika azi ubwenge ngasaba nyene abategetsi ba afurika ko bomwigirako bashitse ku butegetsi bakabona yuko abatwagwa babo aribo babashizeho bakigirako nk'uko kofi anani yabigenjeje nkatanga nk'akarorero nko ku masezerano ya arusha ingene yagizemwo uruhara runininya cane rurenze kofi A- Kof- kofi anani yerekana yuko yari umushingantahe w'ijambo adatamikwa kandi adatwarira ku gitsura jewe nsaba aho umutegetsi uwo ari we wese umunya wa afurika yuko bosomera abo batwara buhanahana ubutegetsi nk'uko kofi anani yabigenjeje nk'umunyafurika yagiye kurongora inama nkuru ya onu twumva twumva yuko bavuga yuko ngo oni ngo itwagwa na na inepeyene ngo bijya bihugu byifise nibaza yuko uganda atari ko yari iteye imbere cyane gusika yaho uwo mpamvu aje gutwara ishyirahamwe mpuzamakunguni jewe ico nosaba cane cane ugwaruka nka jewe ko twomwigirako twosaba ahubwo yuko vyihuta bomushira muri ikware ne- novuga y'uburundi ahubwo y'afurika bakarabiraho akarorero umugabo w'intwari ameze nka ba mandera bagwa gasore barumwumva n'abandi abenshi barakunda kuvuga yuko ngo umuntu bamushimagiza ari uko apfuye jewe niko ndabibona umuntu ashimagizwa kuko kubyo aba yakoze uzoba warishe abantu ibintu n'ibihumbi n'ibihumbi ngo tugushimagize ngo tugutere amashurwe murakoze umwe mu- yego, umwe mu wese agerwa ku cyo yoba yarakoze murakoze murakoze cyane Ah, mwitegereje twavuze ibyo ishyirahamwe onu ryakoze aho rifise amahinyu ah, ngo nta- nta nyamba itagira agahonzi mwitegereje muri rusangi kuba ishyirahamwe onu ririho ryarafashije ryaragize ibyo bifasha kandi rizobandanya rifasha n'aho rita- ritazoshobora gukuraho intambara n'amatati yose ari ku isi kuba ririho bise akarusho kuruta uko ritoba ririho Ah, umushinga ntawe zeno
twagize imana inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ibihugu byose byaciye byihuta byafashe iya mbere gushinga ishyirahamwe rihanura ryamira niryo kandi ubirabye ryarakoze ryarakoze kuko mu buraya byarahwamye rwose intambara iracureha rwose kugeza n'ubu nta munyaburaya ashamiranye n'uwundi kugeza aho bashaka guko- gushyira mu mahembe intambara zabaye hagati ya mirongo ine na gatanu gushyika ubu zabaye ahandi hakurya ya buraya kenshi zitewe n'abanyaburaya mugabo nta kasubye guki- gukacira iwabo n'iwacu ubu ubu biraboneka biragaragara icyo gisata kiterekeye isi yose gihwanya ibihugu by'isi yose ndetse uwikukiye ate- arihuta kuja muri onu ngo yoba ari igicibwa atagiye muri onu ndetse umuntu wese agira ati nje kubona idarapo ryanjye rihungabana hamwe n'ayandi n'ubwa mbere isi- kuva isi ikiremwa ibihugu byose biriho icyo gihe bijya hamwe bikayaga bigahana ijambo bigafata ingingo bikayikurikiza ariko mumenye nti- ntibishoboka ko ibihugu biba byarikukiye ngo biheze bihindukire bi- byemere ku- kuja mu kwaha kw'ibindi aho hariho akantu gahazi kandi ako ntikazohava hari abantu biganza hari n'abandi bato hari n'abandi bagufi hari n'abandi bafise igi- i- igiti hari abitwaje abiri hari abitwaje rimwe abantu n'ibihugu ntibingana isi rero ubu u- ndabona ko iri kwiragana aho onu izogenda igira agaciro izogenda igira akamaro ni ihuriro gahuza miryango gahuza bihugu gahuza bwoko gahuza amahanga ni ikintu cyiza rwose kandi murabona ubu bariko barihutira ku- ku- kugabanya amatati hagati y'ibihugu ngo bongereze uburyo bwo gushira mu iterambere ry'ibihugu amagara indero n'ibindi aha turi mu nzira nziza isi iri mu nzira nziza hazosigara inyuma gusa aba- abagomba gusigara inyuma abanyafurika mbona ariko nabo bazotinda bi- bi- bikubita agashi ndabona akarorero keza kariko karaboneka aho abanyafurika ubu bagira bati "Eh, eh, eh, eh, eh, eh." bwa bundi hariyo ibihugu kandi bitagira uburyo kandi bidafise n'imihora kwi- kw'ibahari ego bishobora gutera imbere ego iryo ni iyo ni intambwe ikomeye jewe niyumvira ko ari byiza gira amahoro n'umugisha Murako- murakoze namwe mushinga mariye eh, muhavuga iki Eh, ishyirahamwe onu ri- kuba ririho birafite akarusho kurusha uko ritoba ririho naho ritashoboye gutorera inyishu amatati yose ari ku isi no muri iki gihe
Eh, mu kirundi baca umugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera Eh, oni oni ni ikirezi dufise kandi cyaje kugira ngo ki- kibungabunga amahoro ku isi inyuma y'intambara ya kabiri yo ku isi yishe miliyoni na miliyoni z'abantu mbere yamenyeho nyabwoko y'abayahudi baci- bishwe miliyoni zirenga zitandatu hanyuma rero ibihugu byatsinze intambara muri icyo kiringo niho byagiye bati dushinge onu kuri aka kabi ntikaze gasubire onu rero ibanga ryayo rya mbere ni ukubungabunga amahoro ku isi nicyo gituma onu ari ifise n'ibanga ryo kwemerera igihugu cyikukiye ko cyikukiye muri bwa kera igituma twagiye muri onu gusaba indepandanse ni uko imbere yaho batwaga n'ababirigi ku izina rya onu nicyo gituma rero n'ubu hakiri uduhugu tutari duke tusitere tukivuga muri onu uwo wose ntabikurikira rero agira ati nanje nje mu bagabo nje mu bandi nicyo gituma bihutira kuja muri onu onu rero ni nkenerwa naho yohinduka izina hazoba ikindi nkenerwa gihuza ibihugu byose ubu rero nibaza yuko onu ari ikintu ari ikirezi gifasha abantu naho bigoye naho abantu ab'intambara hose itariho ho bokubura bagaheza nibaza rero yuko onu aha i- ifasha ibindi bihugu guteranya amafaranga yo kuraba amagara y'abantu mu mu isi ego guteranya amafaranga yo kuraba ingene indero mu isi yotera imbere duheraheze tunga ryotera imbere niho bahurira niho bahuza intahe niho ku nama murakoze bajya inama murakoze murakoze cyane yari umushinga ntahize none icyaye nzi umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo bijyanye n'ubutunzi politike n'iterambere ari i Toronto muri Canada na Gamariye Ndaruzaniye yigeze kuba ambassadeur w'igihugu cy'u Burundi mu ishyirahamwe ONU akaba ya- yakoze yakoze ku gihe cya Kofi Annan aba i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika twariko tuvuga ku iragi n'urupfu rwa Kofi Annan turabashimiye mwese mwaduteze amatwi namwe mwashoboye guhamagara mugashikiriza ivyimviro mukabaza n'ibibazo namwe mwakurikiranye iki kiganiro muri sanga muge ibihe vyiza
dushimire fidele niyongabo ahejeje kudushikiriza ikiganiro muri